nimepigwa na umeme.
murumva ijwi ry'amerika icyumweru cyiza kuri mwese mukomeje gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika hano i washington dc ndibasuhuje ndi tim harris ishimwe mbahaye ikaze mu makuru yo muri iki gitondo amakuru yacu turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika tuyahere mu burundi ku munsi w'ejo kuwa gatandatu i burundi bizihije imyaka mirongo itatu ishize perezida marikiro ndadaye waharaniye demokarasi muri iki gihugu yishwe ishyaka yabarizwagamo frodebu rivuga ko ubwisanzure yaharaniye butagezweho nk'uko yabyifuzaga iyi nkuru ku buryo burambuye tuyibaze mugenzi wacu eroge wirikaneza ibirori nyamukuru vyabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura indongozi z'umugambwe frodebu washinzwe na melchior ndadaye bamwe mu bategetsi abagendanye nawe baroye gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa ya ndadaye hamwe n'iz'abandi bategetsi bagandaguriwe igihe kimwe bafatwa nk'inshungu za demokarasi eka nabo umuryango wiwe niho bari bari seniyasi nigaba icegera c'umukuru w'umugambwe frodebu avuga ko naho hari intambwe zatewe hakiri agahaze mu bijanye n'ubwisanzure ndadaye aharanira uri kuraraba amaradiyo ariho ariho agahazi turazi ko buza kurondera amakuru amwe mukayabura mukavuza induru ngo bayatwirye ako ni uko ugakosora turazi ko hariho n'amakuru mugera ko kugira ngo muyavuge mukagira ubwoba iradiyo barazugara ibyo ni ukubikosora amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki arahari mugabo n'ubwo ubona hari agahaze amwe ashaka kubwira ngo akore arimo kwaha ku butegetsi butungane burahari ariko bufise ibibazo byinshi n'umukuru w'igihugu arabivuga aravuga ko ubwo butungane bufise ibibazo buca izangondegone ibyo agaciro kazi na muntu abagendanye na melchior ndadaye nka silvestre ntibantunganya yigeze kurongora uburundi bavuga ko bazama mwibuka nk'intwari kandi nk'umurundi yakunda igihugu ciwe vy'ukuri akaba n'imboneza ntibantunganya hamagarira indongozi kwirinda kwizigitirira ku butegetsi ndihagire uwibaza ko atari we umugambwe atawokwishikana abarongoye imigambwe bokwiga kandi bakemera gusubirirwa ntihagire abarondera kumira ku butegetsi bw'umugambwe muze mutegura abazubasubirira nimwiyumve ko atari mwebwe muri ku isonga atagishoboka aho muri hari abandi kandi ejo hazoja abandi nico kimwe no mu gihugu aho nashitse imbere hari abandi inyuma haje abandi n'ubu hari abandi n'ejo bizobandanya melchior ndadaye yaje ku butegetsi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu hari impunzi zari hanze y'igihugu nk'uko biri muri kino gihe abarundi batari bake bahungiye mu bihugu vy'akarere mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bitewe n'injyane za politike zaturutse ku kindi kiringo cateye impari canya kwigendera perezida pierre nkurunziza uwo mwaka nyene patrick nkurunziza umukuru w'umugambwe frodebu asaba leta gukora uko ishoboye igatahukana impunzi incungu yacu y'uburundi umunsi arahira yarasabye cyane ko impunzi zotahukanwa mukaba muzi ko nubwo mu gihugu cy'u Burundi dufise impunzi nyinshi cyane ziri hanze duteye akamo leta rero ko izo mpunzi yonyaragasa mu maguru masha bagafasha zigatahuka uwo munsi ugeze kandi hari umukuru w'umugambwe wamuka kuri frodebu afunzwe ni kefa nibizi arongoye kodebu iraga iryandadaye akaba yatawe muri yompi arungikwa mw'ibohero rikuru rya bujumbura ku munsi wa kabiri w'iyindwi nkuru nziza atwara frodebu ahamagarira abategetsi b'u burundi kumurekura akibutsa ko gukumirana ata kindi bivyara atari injyane hagira ko uronsa ubutegetsi ko buraba akanyarutsa urubanza rwa perezida kefa arongoye umugambi kodebu nabwo nyene rugacika mbere tugasaba ko nabo nyene bomurekura ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko abanyagihugu batandukanye bazi ndadaye maze ribaza aho mu gisagara c'ubutunzi bujumbura nyakwigendera melchior ndadaye perezida w'uburundi iragi yadusigiye ubwa mbere na mbere bwobwo rwari urukundo urukundo ni rwamuranga nico gituma ahanini yashira imbere demokarasi kuri twese yatwaye amezi atatu gusa numva bavuga ko yari incungu ya demokarasi kubera ko yatowe mu migambwe myinshi umuntu aba ashobora gushikiriza icyiyumviro agaca atinya ati kumbure vyagenda uko cyawe bikagenda kuriya byari bikwiye ko umwe wese hoba ukwishura no kwiza nk'uko nyakwigendera merkel ndadaye yabyifuza iragi yadusigiye mereke ndadaye n'ubu turacarigenderaho burundi buri muri demokarasi urabona umuntu avuga ijambo nta n'amacakubiri akihari ubu mu bibiri na mirongo ibiri sentare ntahinyuzwa y'uburundi yahanishije ibihano byo gufungwa imyaka mirongo ibiri n'uwo guherayo abagabo cumi n'icenda bagizwe n'abategetsi ba kera abasivile n'abasirikare barimwonya kwigendera perezida pierre buyoya babisikanije na ndadaye mirongo icenda na gatatu batanu bonyene abasirikare b'abakoloneli nibo bari ku butaka bw'uburundi abahanywe bavuze ko bimwe uburenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata ico gihano nk'uko atacabaye melchior ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe sahwanya frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri inyuma y'urupfu rwiwe kwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi icenda na gatatu ingwano zamaze imyaka cumi irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onu ivuga ko zahitanye abantu barenga ibihumbi amajana atatu eroje burikaneza ijwi rya amerika reka tuve i burundi twerekeze haruguru gato mu rwanda aho abaturage bo mu turere twa rutsiro na rubavu duherereye mu burasirazuba bw'u rwanda bahangayikishijwe n'ikibazo cy'inzara ishobora kubibasira bitewe n'ihindagurika ry'ibihe abaturage bavuga ko ikibazo cy'ibihe byahindaguritse ahantu hose muri rusange bo ingaruka zabyo zatangiye kubageraho nyuma y'uko umusaruro bari biteze atari wo babonye kubera izuba ryinshi ryacanye bityo bakaba bagiye kugorwa n'inzara iyi nkuru tuyibaze gloria tuyishime ni abahinzi batandukanye ijwi rya amerika yaganirije baturuka mu turere twa rutsiro na rubavu bahuriza ku kibazo cy'inzara kibugarije kuko igihembwe cy'ihinga cyo kuva mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwa munani cyagenze nabi bituma umusaruro wabo uba muke bavuga yuko bitewe n'imihindagurikire y'ibihe aho izuba ryinshi ryacanye ku buryo budasanzwe nzayisenga cedric ni umuhinzi wo mu kagari ka hehu umurenge wa bugeshi mu karere ka rubavu yabwiye ijwi rya amerika ko mu bihe byiza bashoboraga gusarura nibura imifuka icumi y'ibirayi ngo mu gipande bakuragamo imifuka itanu umunane icumi ariko ubu ngubu muri icyo gipande havuyemo imifuka myinshi ni imifuka ine cyangwa itanu izo nizo ziba zabaye nyinshi wasaruye warejeje warasizemo umuti cyane mbese warakoze ibishoboka byose kugira ngo ibirayi byawe bibe neza nyiraneza marigo danse nawe yari yarahinze ibishyimbo kuri hegitari eshatu uyu mubyeyi yiyemeza ko izuba ryacanye ryamuteye igihombo gikomeye mbese igihembo cy'ihinga gisize twagize cy'izuba izuba ryaravuye rirenza uko ryavaga rirava rirava cyane ubwo rero rivuye cyane turahinga duhinze ntibyamera byaranze mbese nta musaruro w'ibishyimbo ntabwo n'ibirayi nabyo byagiye birinarapfa ni izuba ryabaye ryinshi mbese ni ukuvuga ngo ibirere byarahindutse ni ukuvuga ngo n'imvura ubwo yaguye ntacu yatabaye uyu muturage yabwiye ijwi rya amerika ko uretse ko ntacyo yabashije gusarura nta n'imbuto yo gusubiza mu butaka ashobora kubona rero ni ukuvuga ngo aho nahinze ibishyimbo byagura nk'ibihumbi birindwi nta kintu kizavamo ntacu nabuze n'icyo gusubizamo hanabereye aho ngaho ntegereje kuvuga ntiningira ko nabigenza wenda zashaka imbuto y'impungure ntere nta musaruro wabuno ntabwo utembereye mu duce dutandukanye tw'uyu murenge wa bugeshi mu karere ka rubavu usanga koko ibishyimbo n'ibirayi nk'ibihingwa bikunze kwera muri aka gace bitarabashije kuzamuka ngo bive mu butaka umudamu nyirakabiri anosiyata nawe twasanze agiye kongera guhinga yatangarije ijwi rya amerika ko udufaranga duke yari yarashoye mu buhinzi bwe kuri ubu twose twahombye yanaguze amakure cumi n'abiri ibihumbi natanze ibihumbi mirongo itatu byarumye ubwo ugira ngo bize neza ubwo biri kuza byabishogoro bikaba nk'iminsi irungutuye mbese bikaba guca bigasurungutura bikaba guca nta bishimo ndo byavuye ku itaka byavuye ku itaka binari hasi gusa aba bahinzi kandi bemeza ko kugeza ubu igiciro cy'imiti batera kugira ngo bahangane n'umusaruro muke uhenze bityo uwo batera mu bihingwa byabo utaba uhagije ntabwo bisanzwe ko umurenge wa bugeshi wibasirwa n'ikibazo cy'inzara kuko ari ahantu usanga hari ubuso bunini bwo guhinga ari nabyo bitunze abo baturage ariko kandi kubera ikirere cyaho cyiganjemo ubukonje buturuka ku mashyamba y'ibirunga bemera kugira umwero w'ibihingwa uhagije si uduce tw'akarere ka rubavu gusa twugarijwe n'iki kibazo bamwe mu bahinzi bo mu karere ka rutsiro nabo imihindagurikire y'ikirere yabagezeho nyiramayira uwera ni umubyeyi wo mu murenge wa mukura muri aka karere wahinze hafi y'aho atuye izuba ryinshi ryacanye ryamuteje ibihombo n'inzara kandi mbere ho twapfaga no guhinga nta n'ifumbire twashyiragamo twarafataga tugahinga gusa tugatera ibishyimbo ibigori tugasarura ubu se ko amasambu dusigaye twarayagira amasambu asigaye nta musaruro tukibona ariko iyo twagerageje tukabona ifumbire umusaruro turawubona abaturage bo muri aka gace bongera bakongera kwemeza ko ibyo bari barateye byameraga byanga natwe ingaruka bitugeraho turahinga tukarumbya ntitweze nk'uko bikwiye umusaruro nawo rwose nubwo nabwo urebye nk'ubungubu n'ibigori nk'ubu twahinze urebye bwazamutse ari ubugori bumeze nabi cyane rwose duhinze reba nk'ubu ngubu izuba ryaravuye ibigori byagiye bimera byanga naho byagiye bimera ni kamwe kame n'imvaruganda igenda nyine isa nk'aho igenda iba nkeya n'ishwagara Kuri iki kibazo Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda Ildefonse Musafiri ubwo yabazwaga n'Inteko Ishinga Amategeko mu Rwanda umutwe w'abadepite ibyerekeranye n'umusaruro muke wagaragaye yisobanuye muri ubu buryo ariko gukorera mu kwa gatandatu wa karindwi k'umunani kari agace imvura itaguye abantu barateye birarumba ubu twahuye n'ikibazo cyo kurumbya ibintu bya climate change tuvuga bigenda tugiraho ingaruka mu buryo butunguranye ariko haga haje kubona export nyinshi abantu bagiye babonye isoko ryiza bajyana ibirayi byinshi hanze so hari- harimo imvange z'ibibazo ariko Minisitiri Musafiri yagaragaje kandi ingamba zitandukanye Leta y'u Rwanda ifite mu kugabanya ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa ku bahinzi n'abaturage muri rusange ah, iyo umushinga ugitangira hazabamo inguzanyo hazabamo matching grant hazabamo gutunganya ibishanga icyizere muri ziriya turacyagifite ndetse harimo na, na, na, no, no, no, no gutanga ubwishingizi ariko ibimaze gukorwa harimo ayo matarasi twatangiye gukora mu turere dutandukanye hari inyigo zirimo zitegurwa zo gutunganya ibishanga ubu tuzatunganya ibishanga byinshi kugira ngo twongere bwa buso bwuhirwa duhangane n'ihindagurika ry'ikirere ariko n'ibindi bijyanye no kugira ngo abantu babone amafaranga yunganira mu mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi byaratangiye Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda yagaragaje ko mu minsi ishize mirongo inani na gatanu ku ijana by'imbuto y'ibirayi nk'igihingwa gikunze guhingwa n'abaturage bo mu ntara z'Amajyaruguru n'Uburengerazuba zitaba zujuje ubuziranenge ibi bishobora kuba intandaro y'umusaruro muke umaze iminsi ugaragaye mu Rwanda icyakora abahinzi bo mu duce dutandukanye tw'igihugu bakomeza gusaba yuko igiciro cy'imbuto zo gutera by'umwihariko y'ibirayi yagabanyirizwa igiciro kugira ngo babashe kuyigondera imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR igaragaza ko abatunzwe n'ubuhinzi mu gihugu barenga mirongo itanu ku ijana bakaba biganje mu bice by'icyaro Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika i Rubavu ubu noneho nshuti turi kumwe mukomeje kumva ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure nikosi ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabarizahe mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri radiyo ijwi rya amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda
ibihe byiza kuri mwese mutajya munyanyanyiza urushinge rwa radiyo zanyu mugatega amatwi gahunda zose za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm bizera aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kugubwa neza tugeze umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari njye mugiye kubana kuri mikoro amazina yanjye ni karemera patrick bahaye ikaze
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ikaze nanone mu kiganiro ejo ubundi ubuzima busanzwe kuva kera mu rwanda rwo hambere umuco w'uko umubyeyi yahaga impano cyangwa se umunani abana be wahozeho iyo mpano yabaga ari nk'umusingi w'iterambere kuwo babaga bayihaye iyo mpano akenshi yabaga ari amatungo ubutaka ndetse n'ibindi uko rero ibihe byagiye bihinduka uyu muco wo guha impano abana wajya uvugururwa usanishwa n'amategeko mu rwego rwo kugabanya amakimbirane yavukaga nyuma cyangwa mbere y'uko bikorwa urugero twavuga ni itegeko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda ryavugaga ko umubyeyi yari ategetswe gutanga umunani ku bana be bigakorwa ababyeyi bakiriho hagamijwe kugabira umutungo abana babo cyangwa ababakomokaho bagahita bawegukana bikitwa ko bashoje inshingano yo kubarera no kububakira gusa umubyeyi yashoboraga kuba yaratanze umunani agasigarana iyindi mitungo akaba ariyo azaraga mbere y'uko apfa nyuma ariko byagiye bigaragara ko hari abana bitwaraga nabi aho bashyiraga igitutu ku babyeyi babo ngo babahe umunani ndetse n'indagano itegeko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda ryaje kuvanwaho risimbuzwa irya bibiri na cumi na gatandatu riha uburenganzira busesuye umubyeyi mu gikorwa cy'iragi aho yemerewe gutanga umutungo weho indagano uwo ashatse bitewe n'impamvu runaka uko guha impano uwo ashatse mu bana be rero nta bigenderwaho mu gutanga izo mpano bizwi bihari ibi rero bitera amakimbirane mu muryango yaba hagati y'abana ubwabo ndetse no hagati y'ababyeyi n'abana uyu munsi mu kiganiro ejo twabateguriye ingingo ivuga kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha impano abana be bigatera amakimbirane mu muryango byinshi rero kuri iyi ngingo reka mugenzi wacu muruza pacifique abitegezeho
ikibazo cy'ababyeyi basumbanisha abana mu kubarera ni ikibazo gikunze kugaragara mu muryango nyarwanda bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa ruhunde na rwerere mu karere ka burera bavuga ko impamvu bamwe mu babyeyi bakunda gusumbanisha abana mu kubitaho cyane cyane iyo bagiye kubaha impano ari intandaro y'amakimbirane mu muryango yaba hagati y'abana n'ababyeyi cyangwa hagati y'abana ubwabo ni ubusambo bw'ababyeyi ugasanga yisikururiraho umwe undi akamwanga hari umwana udakunda gukorera se na nyina noneho atakunda gukorera se na nyina ise akavuga ati uyu mwana uyu mwana yaransuzuguye sinzamunganye na runaka noneho niyo mpamvu ituma umwe amuha hanini undi akamuha hatoya ariko bigakurura amakimbirane kuri wa wundi wahaye gato bikurura amakimbirane ugasanga yakwica mwene nyina kugira ngo apfe aveho kubera kuko bamuhaye gatoya ngo amurusha gukora umwana uramureze arakuze ugeze uba ntiyagiye kwahira uvuye gukora usanze yiriwe arerera undi yagiye kwahira yagufashije mu mirimo yose ubwo uzamurenganya na wa wundi wigwa arerera uzamurenganyiza uzamurenganyiza yiriwe mu muhanda wamuhaho nawe ariko si wamwimarira mo kimwe na wa wundi ukora nyine bihera mbere hera bati ujye umutuma kuvoma bigakura utonesha we mubyeyi bagakura utonesha utonesha utonesha bikagera igihe bagize ute bashatse iki ingo zabo iyo bashatse ingo zabo rero kuri kwa wundi watonesheje uzagira ute uzamuremera wa wundi wari uzavuga ati wenda kikagadi ujye gushaka icyo kibanza nabyo rwose nabonye noneho wa wundi yatonesheje kubera ko ajya anamukoreramo umungata akamuha wowe kagasurusa akamuremera wa wundi utatonesheje nimba ntacyo afite hari ako yaguha iyo bimeze gutyo se utonesha wa wundi nanone bikaza mu nda nini y'iki y'ababyeyi nabonye ari nka leta nayo yaba yabigizemo uruhare aho leta yavuze ngo umubyeyi ngo agomba guha umwana ashaka ngo agaha n'umuntu ashaka yatumye yuko ababyeyi baza kuza gutoneshamo abana uvuga ngo umubyeyi ngo agomba guha umwana ashatse agomba gutekesha ngo gutanga ngo umunani umwana ashatse byatumye aba abana bagira ubutoni ku babyeyi bakurikije iki n'amikoro y'umuntu afite ushobora kuba ngenda umukene nkaba navukanye n'umwana ufite uko yifite noneho kubera ko wa mubyeyi azahura na wa mwana akagira icyamuremera ngewe nta kintu ndamuremera ntabwo umubyeyi azadufata kimwe niyo mpamvu uri kuza ubonamo hazamo n'aya makimbirane hakazamo no kwica n'iki ni aho ngaho byaturutse iryo tegeko leta yarishyizeho sinzi aho barikuye niba itegeko bavuga ngo wenda ritorwa n'abaturage bakabishyirwa mu bikorwa sinzi aho babikuye rwose numva ni ikibazo ari aho ngaho cyaturutse abana nk'ubu wenda n'urugero ufite inka mu rugo ufite abana batatu mu rugo uravuze uti umwana mufate ibidipe mujye kwahira umwe acaha ajye mu muhanda yigwa iyo ba bandi babiri basigaye mu rugo bajye kwahira nta mazi yatuye wa mwana nta murimo aguha yigwa ari kwerera gutyo nta kazi akora wa mwana wahirira ya nka ntago ya nka izavuka ndavuga nk'umubyeyi inshingano zanjye nzamugaburira pe mukore ibishoboka byose ariko wa wundi wahirira ya nka akaba yitaho inka niwe ho wayahiriye nawe iyi ni ikubyarira izagira iki kugezaho ariko wa wundi utayiha n'icyatsi na kimwe ntabwo yayibonaho ikibazo cyo gusumbanisha abana bikozwe na bamwe mu babyeyi gikunze kugira ingaruka mu muryango karine jabo faustin umuturage wo mu karere ka burera avuga ko hashize igihe kitari gito atumvikana na mushiki we bitewe n'uko nyina yamuhaye isambu atabizi mama yatubyaye turi abana batarata umusaza aza kwitaba imana noneho umusaza amaze gupfa noneho haza kugira mushiki wanjye umwe noneho umukobwa wava mu nzu yari yarashakiye ruguru rwa rutora noneho aje mbona uwo mushiki wanjye n'umukecuru mbona batangiye kundeba nabi yamuhaye itongo tutabizi ingeye akantu bampaye kari gatoya ntuyijya mu rutare kandi isambu ya data yose imanuye aho ngaho ikagera epfo icyo kibazo mwahuye nacyo cyagize izihe ngaruka mu muryango ingaruka zo ni nyinshi none se abo bashiki banjye nangwa abishwa banjye bo k'uwo mukobwa ubu ntibagera iwanjye nanjye sinajya iwabo noneho n'abandi banyamuryango bashiki banjye bari igitwe ntibakandagira k'uwo mukobwa kandi nawe ntiyakandagirayo byose bishingiye aho yatangiye ubutaka tutabizi agatonesha uwo nguwo twebwe tutabizi amakimbirane aturuka aho ngaho umwe anyuraho n'undi akanyuraho kandi mbere twari tubanye neza dutumirana tugira ubuhe wahura n'ikibazo ukajya kuguza n'amafaranga wenda ubonye nk'akavi akayaguhereza nawe yaba ahuye n'ikibazo ukagira naho ingaruka zaturutse ku butaka umukecuru yatanze tutabizi niho ikibazo cyakomotse ntahari ubundi iyo bavuze ngo ubyara bushoboye kurera biba bisobanura iki ntibiba bishaka ngo b'abana bawe ubaringanyize hatagiramo usumba undi kugira ngo ya makimbirane n'umwijyane niyo uzamara gukura ku buryo b'abana bose uzaba uri nk'umwami bazaguhuriraho mama atamera nabi atamera nabi none ufashe umuntu umwe ugeze mu mahina wa muntu umwe nawe aravuga ati ibyanjye narabibonye n'abandi ntibagire gute ntibamurebe nashaka pe ngewe ibyanjye nabyikuremo ugasanga ikibazo ni nk'icyo nyirabuheta beata umukozi wa minisiteri y'ubutabera ukorera mu biro bitanga ubufasha mu by'amategeko benshi bazi nka maje avuga ko kuba nta tegeko ritegeka ababyeyi guha abana umunani atari byo biteza amakimbirane arabisobanura muri aya magambo ibyo kuvuga rero ngo umubyeyi afite uburenganzira bwo guha umwana ashaka ubundi ayo ni amarangamutima y'umubyeyi twebwe iyo twigisha turabwira nubwo itegeko rivuga ko ufite uburenganzira bwo guha uwo ushaka ariko mu buryo bwo kwirinda amakimbirane n'inzangano mu muryango twe dutanga inama ko bose wagombye kubaha itegeko icyo ryakuyeho n'ibira byo gutanika umubyeyi ngo mpa ku gahato bikamuviramo ingaruka zo gutakaza umutungo yaruhiye ariko umubyeyi yagombye gufata abana bose kimwe kuko n'itegeko rivuga ko ari umwana w'umuhungu ari umukobwa abana bose bagombye gufatwa kimwe ntabwo rero yagombye kugira amarangamutima ngo aho umwe uretse ko nanone ahantu tubisanga akenshi abana umubyeyi adaha ni uko nta gaciro baba bahaye uwo mubyeyi ugasanga umwana asuzugura umubyeyi nawe rero mu kumwihimuraho akanga kumuha umutungo nyirabuheta beata abona igisubizo cyashakirwaho inama twe dutanga ni uko umubyeyi agomba yirinda gusumbanya abana abana bose barareshya niba uhaye umwe bose ukabaha ntugire uwo utonesha kurusha abandi itegeko nta cyuho kirimo kuko n'ubundi ibibazo twakira ntabwo ari mu miryango yose nubwo hari amakimbirane atezwa na bamwe mu babyeyi cyane cyane iyo basumbanisha abana mu kubarera ingingo ya magana atatu na makumyabiri na kabiri mu itegeko rigenga abantu n'umuryango ivuga ko ababyeyi bafite inshingano yo kwita no kurera umwana wabo utaragira imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko abashinzwe kurera umwana bemewe n'amategeko nabo bafite izo nshingano iyi ngingo kandi iza yunganirwa n'iya gatanu mu itegeko rirengera abana ry'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho ivuga ko abana bose barengerwa kimwe nta vangura iryo ari ryo ryose nkuru nziza pacifique kubw'ikiganiro ejo mu karere ka burera
burya umwana wirirwa ugenda ku muhanda cyangwa se umwana wirirwa uzerera ku muhanda ntiwamuha nk'uko waha umwana ugufasha imirimo igiye itandukanye dushimiye cyane aba babyeyi bo mu karere ka burera mu mirenge ya muhunde na rwerere batubwiye icyo batekereza kuri iyi ngingo yacu reka dushimire kandi uwitwa karinijabo faustin wadusangije ubuhamya bw'ingaruka zatewe no gutonesha mu muryango we ko ubu ashize igihe kinini atumvikana na mushiki we bitewe n'uko nyina yamuhaye isambu atabizi none ubu kubera ko gutonesha byateye amakimbirane mu muryango wabo nta busabane cyangwa kugenderana bikibaho hagati yabo ntitwabura kandi no gushimira umukozi wa minisiteri y'ubutabera nyirabuheta beata ukorera mu biro bitanga ubufasha mu by'amategeko abenshi bazi nka maje avuga ko kuba nta tegeko ritegeka ababyeyi guha impano cyangwa se umunani atari byo biteza burya amakimbirane ahubwo atanga inama y'uko umubyeyi akwiye kwirinda gusumbanisha abana be kuko abana bose bareshya arongera kandi ati niba uhaye umwana umwe ukwiye guha n'abandi ntugire uwo utonesha ahubwo wose ukabaha kimwe mugenzi wacu muruza pacifique nawe waduteguriye inkuru turamushimiye cyane ese wowe dukurikiye muri aka kanya utekereza iki kuri iyi ngingo yacu yo kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha imana abana be twandikire unyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se unatwandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter ukandika ijambo ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe mu gihe muri kutwohereza ubutumwa reka tugaruke ku bihe by'ingenzi byaranze ikinamico ngiramugire ngira ngo murabyibuka ko ikinamico yacu ngiramugire yarangiye mu cyumweru cyatambutse mu gihe ikinamico ngiramugire yageze ku musozo hari uwakwibaza ati se ubundi yari igamije iki uyu mukino mu kuwandika twagendeye ku nkuru y'urubyiruko rutuye mu nkambi ndetse n'urundi rw'abanyarwanda izo nkambi zari Rwakayuzo ndetse no hanze y'inkambi mu murenge wa cyanzige iyi nkuru yari igamije kwerekana ko nta vangura na rimwe umuntu agomba gukorerwa kuko ari impunzi ndetse ko nta mwanya w'urwango cyangwa se mu nkengero bigomba kuranga urubyiruko kuko burya rwakwisanga ruri habi rukurikije ibyo byose ikindi nanone iyi nkuru yerekanye ko nubwo mu muryango uvukamo bagusaba kwanga mugenzi wawe bitewe n'icyo bamubonamo wowe ubwawe ufite uburenganzira bwo kubyanga ndetse kandi ukaba wanatera intambwe kubafasha guhindura imyumvire yabo
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ibyo nakurebaga umutima udahari sinitaye ku tuntu duto wakundaga yeah. ntiwahebye kumye kuko wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza jyenyine agaciro ubimenya bigiye narahindutse narahindutse narahindutse
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo mpumuriza nari mu nkenge ko atari iryo herezo fata ikiganza dutindane maze nige gukunda nkawe nkawe ukwangaza mwanga wundi ugukunda kuko ntakiri wundi wundi wakera sinifuza gukomeza jyenyine urugendo iru rerure mu gihe tutari kumwe
nshuti muduteze yombi mu mwanya muto turaba tugeze ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri umwanya mukuru w'icyo kiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe nadia taha nawe wamfashije gushyira amajwi hamwe ndagushimiye ndetse na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye tim harris ishimwe mbasezeyeho mbifuriza mwese kugira amahoro n'amahirwe